ఇది నిజ్విది Amerika. ijwi rya amerika ribandanya ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc inshuti mwese turi kumwe ndabaramukije hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanje fide niyongabo
gushika ubu igikorwa igifoto cyakoze twabaye gusubiza ibintu mu buryo kuko dufatiye ku bafashwe bavuga neza yuko bagomba kurondera intoho kugira ngo buguruze bashobora kuguruza amabohero
uyu ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza avuga ku bitero vyagizwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye ku makambi y'igisirikare abiri ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura uno musi wa gatanu iyi nkuru co kimwe n'izindi harimo ibiganiro ku ihindagurika ry'ibihe i Paris mu Bufaransa tuzazigarukako mu kanya dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi haduhera ku nkuru yerekeye Burundi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Baratuza avuga ko abantu bitwaje ibigwanisho cumi na babiri bari mu bateye amakamba abiri y'igisirikare ku mugwa mukuru w'u Bujumbura mu masaha ya kare y'uno musi wa gatanu bishwe igihe abasirikare ba leta batana mu mitwe n'abagize ivyo bitero Colonel Gaspar Baratuza yamenyesheje mu itangazo ko mirongo ibiri n'umwe mu bagize ibitero bafashwe hamwe n'ibigwanisho n'amabomba avuga ko abasirikare batanu bakomeretse yamara abasirikare batashatse kumenyekana batangaza ko abasirikare batatu bishwe inkoho n'amabomba vyumvikanye mu gisagara cya Bujumbura inyuma y'uko abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana bateye amakamba abiri y'igisirikare mu gisagara cya Bujumbura mu bucagucagu bw'uno munsi kuwa gatanu umuhanuzi mu biro kwa perezida w'iri nyamitwe yatangaje ku kibanza ciwe cha Twitter ko bagize ibitero barondera kubohoza abanyororo mu makambi ivyo bitero vyagizweko mu nyuma yaho yamenyesheje ko ibintu vyariko bisubira uko vyari imbere y'ivyo bitero ku mugwa mukuru Bujumbura kandi ko leta itatangaje amategeko yo mu bihe bidasanzwe abasivili indwi bishwe uno musi kuwa gatanu mu gitero c'umwihevyi mu gice c'igihugu ca Cameroon aho abagwanyi b'umugwi Boko Haram bakorera itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa agence france press rimenyesha ko ico gitero cabereye mu gisagara ca kolofata mu buraruko bw'igihugu ca cameroon igihugu ca cameroon gikorana n'ibihugu vya chad benin nigeria na niger mu bikorwa vya gisirikare vyo kurwanya umugwi boko haram umugwi boko haram ukorera mu buraruko bw'igihugu ca nigeria yamara waragize ibitero inshuro zitari nke mu gihugu ca cameroon kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ku munsi wa gatatu igisirikare ca Cameroon cararonse ibikoresho vy'igisirikare bigenewe kugwanya umugwi Boko Haram bitanzwe na leta zunze ubumwe za Amerika leta zunze ubumwe za Amerika zararungitse inteko za Amerika amajana atatu mu karere haraheze amezi abiri mu mwaka uheze leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje umugwi Boko Haram ko ari umugwi w'iterabwoba zikaba zatanze miliyoni indwi z'amadolari gutanga amakuru azofasha gufata umukuru w'uwo mugwi Abubakar Shekau umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika john kerry avuga ko intambwe zitari nke zashyizweko mu biganiro vyerekeye ihindagurika ry'ibihe biriko bibera i paris mu gihugu c'ubufaransa yamara avuga ko ibibazo bimwe bimwe bitoroshe na gato bitegerezwa gutorerwa inyishu john kerry yabonanye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu c'ubufaransa laurent fabius uno musi wa gatanu inyuma y'amakuru avuga ko ijoro ryashiri uno musi wa gatanu ryabayemwo ibiganiro bitoroshe hagati y'ibihugu ijana na mirongo icenda na bitanu Laurent Fabius avuga ko amasezerano ya nyuma no guheraheza ibiganiro vyongewe umunsi umwe gushika ejo kuwa gatandatu aho impande ziri mu biganiro zitumvikana ni ku ruhara ibihugu bikenye vyogira ku vyerekeye kugabanya ivyuka bigiramira ibidukikije no kugena amasezerano yotegerezwa kuba mu kiringo kirekire kiri imbere abahinga baragabisha ko mu gihe ubushuhe butera bwiyongera ku isi bitazokorohera abantu kuyibako mu gihe urugero rw'amazi mu mabahari ruzo kwiyongera ibihuhusi n'ingaruka z'uruzuba bikazogeramira bikomeye isi iyi ni porogaramu y'ibiganiro vyacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikana kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radiyo yacu arobase gmail akaburungu com na facebook kuri adresi radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere duhere ku burundi abantu cumi na babiri bishwe mirongo ibiri barafatwa mu gitondo cyo kuri uno munsi wa gatanu mu gisagara cya bujumbura abo bari mu bateye amakamba abiri ya gisirikare ari mu makomine ya muha na ntahangwa ivyo vyashikirijwe na colonel gaspar baratuza avugira igisirikare cy'u burundi yemeza ko ku ruhande rw'abasirikare hakomeretse batanu ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanga ikambi ya gisirikare iri muri zone ngagara ya komine ntahangwa ikambi y'ishure rya kaminuza ya gisirikare isikamu iri muri zone musaga ya komine muha hamwe n'ikambi ya brigade ijana na mirongo ibiri y'imujejuru muri komine mugongomanga turi mu ntara ya bujumbura niyo makambi yatewe mu bucagucagu bwo kuri uno wa gatanu nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi mu itangazo ryashizwe ahabona n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no guhitaho abahoze ku rugamba basubijwe mu buzima busanzwe ryasomwe ku musamirizi y'u Burundi na Colonel Gaspar Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi yavuze ati umwansi yatumbereye amakambi asanzwe acungerewe n'abasirikare b'igihugu yoba yari afise intumbero yo kurondera ibikoresho vyo kugwana amasasu inkoho n'ibindi koroneli gaspari baratuza yabandanije avuga muri iryo tangazo ko umwansi yasanze abasirikare barikanuye baraheza bamuvugutira umuti ukwiriye icegeranyo mfatakibanza c'ivyo muri ivyo bitero catanzwe n'iyo ntwazangabo y'igisirikare nuko muri abo yise abansi hapfuye cumi na babiri mirongo ibiri bafatwa mpiri harimwo umwe yakomeretse koroneli gaspari baratuza yashikirije ko ariko avurirwa mu bitaro vya gisirikare ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi hakomeretse batanu nk'uko avugira urwo rwego yabivuze koroneli gaspari baratuza yavuze muri iryo tangazo ko inkoho nyinshi n'amasasu vy'abo bansi bitaraharugwa neza vyafashwe iryo tangazo kandi rivuga ko umwansi yateye yoba yashaka gutora inkoho n'amasasu kugira acaja kubohoza abari mu mabohero iryo tangazo ritasobanuye abaribo umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yasonye iryo tangazo yavuze ko ico ciyumviro co kuja kubohoza abafunzwe cashikirijwe na bamwe mu bafashwe mpiri Colonel Gaspari Baratuza yavuze kandi muri iryo tangazo ko amakuru ava hirya no hino yemeza ko umwansi yoba yahatakarije byinshi harimo urwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura no mu yindi mihingo y'igihugu yavuze ko rwahenzwe rukaja mu ntambara rudashoboye kuva urwaruka rwo mu makartier amwe amwe yo mu gisagara ca Bujumbura n'urwo mu yindi mihingo rufashe intumbero yo guhangana n'abajejwe umutekano mu ntumbero yo kurwanya ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza haba ibitero bitumbereye amakambi ya gisirikare ubuzima bwahagaze mu gisagara ca Bujumbura kuko umunsi wose wa gatanu warangiye ataruja n'uruza rwibonekeza mu mabarabara yo mu gisagara abanyagisagara nka bose bagumye mu makartier basanzwe babamwo ku biraro vy'inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura hibonekeza ku bwinshi abasirikare n'abapolisi imodokari zabo nizo zonyene zatembera mu gisagara hagati no mu makartier atandukanye gushika igihe cy'isaha zitanu z'umutaga kuri uno wa gatanu amasasu yaracumvikana mu duce tumwe tumwe twa zone musaga abanyagisagara twashoboye kuvugana ku matelefone yabo bababazwa n'ingene umutekano uguma utituka mu gisagara ca bujumbura abantu badasiba gusemerera bagatera kamo nyabuna aberwa n'ibibera mu burundi kubitorera umuti amazi atararenga inkombe ibujumbura evariste nzikubanya nka ijwi rya amerika umutekano muke wazindutse mu gisagara cya bujumbura wagize ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu bo mu ntara zo hagati mu gihugu nko mu gisata cy'ingenzi abazindutse abazindutse bipakiza baja ibujumbura mu miduga y'amashyirahamwe yunguruza abantu bagarukiye mu nzira ingendo zari zitegekanijwe mu nyuma zirahagarikwa naho naho hariho amabanki yo mu gisagara cya ngozi yakoze uko bisanzwe harayakoze nabi nabi kubera ku byicaro bikuru byayo ibujumbura batuguruye imihora ni inkuru ya jean bosco ndarurinzi
imodokari z'amashyirahamwe yunguruza abantu volcano na memento zari zazindutse zunguruza abantu ku ngendo za mbere gushika isaha zine zari zimaze gushika ku bituro vyazo zibasubiranye inyuma ariko zitabashikanye bujumbura iyo zari zibatwaye benshi bavugana ibijanye n'amatike bari biyungurujeko ni bake bemeye kugira ico bavuze kuri mikoro yacu mu bo twasanze kwishyirahamwe memento kiretse umutamakazi yashoboye kugira icyo avuze n'ubwo byagaragara ko afise ubwoba ahantu hitwa mu rukeco niho twagarukiye none bababwiye ngo mugarutse kubera iki ya ntabyo batubwiye batubwiye gusa ko hari ingorane mu nzira none wewe nk'ubu uravye wari wateguye urugendo hageze amasaha utarabandanye warugiye wowe wavyakiriye gute byakiriye neza birezige ko bava bandanye ntabandane genda subira inyuma nta ngorane abakozi b'iryo shirahamwe memento batubwiye ko baronse itelefone ivuye i bujumbura ko imodokari ziriko ziramanuka zosubira inyuma kubera umutekano muke gushika dusubiye kuhaca igihe cy'isaha umunani nta matike yariko aratangwa ku gituro c'ishirahamwe volcano gushika igihe cy'isaha icenda haboneka imodokari zine zategerezwa kugira ingendo z'uno munsi wa gatanu zose zari zibitswe aho zirara naho nyene nta matike yariko aratangwa uyu nuwagira afate urugendo yasubijwe inyuma jewe bambwiye yuko batamano batagenda zidakora bambwiye ko atari heza aho bakubwiye ko atari heza ni hehe ijumbura mwibarabara ngenda jewe bambwiye ngo nogarukira mu nzira jewe nagomba gusubira inyuma ariko avuze ngo ni indabi y'inzana jewe urumva rero zinagira ziragenda nk'uko zahora ariko barampakanira ngomba ngende sira imana imbere yego imana yateguye ko ngenda ntaha ndataha yateguye ko sika amahoro nawe ndasiga abakozi b'iryo shirahamwe volcano twasanze ku gituro c'ingozi ntaco bashimye kutubwira si mu gisata c'ingenzi gusa umutekano muke waranzwe mu gisagara ca bujumbura wagize ko ingaruka mbi n'igisata c'amabanki cashikiriwe mu bisata vy'amabanki nka bcb na bankobu vyakoze uko bisanzwe mu gisagara ca ngozi ariko muri ecobank igisata cayo c'ingozi siko vyagenze jewe nari nje kuguza konti yanje kuko hari ibyo nagomba nyene kuzokora bizosiba kuza gaca ngaha nyene mu ntuze muri banki baciye bambwira yuko rero ngo batariko barakora sinzi ba- ba- nabajije ba- nabajije igituma cyambwiye ko bari ngo niwe jumba ngo batariko barakora ngo nubwo hariho ngo ntibakora ngo nico tuma batariko barakora ubu rero urasubira inyuma Eh, sinzi na gusa namaji ryacunga security na- namaji yambwira ngo ngo hari igihe bagaruka Nda- nda- nda- nazo ndahicisha ndaba ko baba batanga urukundo hari ico baba bababwiye kijanye n'umutekano muke oya ivyo nta nta na kimwe nta na kimwe namenye gusa nabajisho nyene gusa bituma ko batari kubakora urongoye igisata ca ecobank ingozi avuga ko batakiriye abanywanyi babo nk'uko bisanzwe kuko batashobora kuronka umuhora wo mu mamashini nyabwonko bakoresha ico bita interconnection mu rurimi rw'igifaransa avuga ko uwo muhora uboneka ari uko ibujumbura ku cicaro gikuru buguruye ivyo navyo bikaba bitashobotse nk'uko yabandanije abivuga kuko abakozi batashoboye kuhashika kubera ikibazo c'umutekano muke cazindutse mu gisagara ca bujumbura mu gisata cy'ibanki BGF Ingozi naho nyene ubukirongoye yatubwiye ko bagize ibibazo byatumye bakora akazi kabayabaye kubera i Bujumbura ku cicaro gikuru c'iyo banki batuguruye abarongoye ibisata vy'amabanki vyakoze uko bisanzwe nka BCB na Bankobu babwiye ijwi rya Amerika ko ikibazo c'umuhora bakoresha kitababera intambamyi mu bisata vyabo nubwo ku vyicaro bikuru bakukira i Bujumbura buba batuguruye Ingozi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
inyuma y'ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho ku makambi y'igisirikare abiri mu gisagara cya bujumbura mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'umuvugizi w'igisirikare cy'u burundi colonel gaspar baratuza ku kugena ivyo bitero byagenze mu bucagucagu bw'uno munsi wa gatanu igerekezo rya cumi na rimwe kigarama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho humvikanye amasasu mu bice bimwe bimwe by'igisagara cya bujumbura eh, nka zone musaga iri muri komine muha eh, no mu ngagara iri muri komine ntahangwa Eh, ayandi masasu nyine yumvikanye mu jejuru muri komine ya mugongomanga iri mu ntara ya bujumbura rirara eh, hafi y'ikirindiro yatumbereye hafi y'ibirigadi ijana na mirongo ibiri Eh, uko byagenze rero ni uko eh, barashe amasase n'amagerenade birumvikana Eh, nk'ahaye mu gisagara cya bujumbura cyane ngaha ku muha eh, muri komine muha nahegereye ikambi eh, bita brigade logistique hamwe ni- n'ishuri isikamu kandi hakaba hegereye n'ibohero rikuru rya mpimba Abo- abo bantu ni bande ntibaramenyekana Eh, gushika ubu igikorwa cy'igisozo cyakoze kwabaye gusubiza ibintu mu buryo eh, kuko eh, dufatiye ku bafashwe ba- bavuga neza yuko bagomba kurondera inkoho eh, kugira ngo buguruze bacaza kuguruza amabohero batera amabohero bakuremwo abarimwo hanyuma isigaye ntibaratoza neza icyo ashaka gushika ko buguye amabohero inguzwa nyamukuru eh, ngo cari ico I- ico gitero coba cari citezwe hari ingingo za gisirikare zari zafashwe mu minsi heze zo gusaba ko abasirikare boguma mu makampi ico gitero mwari mukizi Eh, ico gitero abasirikare aho bari bama biteza iminsi yose yuko hashobora kuba ibintu bishobora kononera umutekano w'igihugu canke w'abanyagihugu ni ukuvuga rero umusirikare ahari yama yiteguriye yama yiteze Eh, burundu yuko eh, baba bari bazi yuko aza gutera uno munsi ntibateguza iyo bateguza hoho kumuri ntibasa naha mu gisagara kubera rero abarundi ari abantu bavuga ikirundi usanga bari naho hafi mu makazi canke ahandi biragoye kumenya atatazi yuko aza gutera umunsi munaka mubu urumva icyo bari bagamije ahanini yuko ari ukugura amabohero E, m- muri iki gihe hari e, ibindi bintu izindi ngingo zoba ziko zirafatwa kugira ngo n'ubwa mbere batera amakambi ya gisirikare ivyo bintu mubiha insiguro mbi Eh, amakambi ya gisirikare je sinovuga yuko yatewe bwa butegwe gutyo intumbero ahanini yuko bari bibaza yuko byoshoboka ko bashikayo byoroshe bari bazi ko haraririwe ngira nk'uko abasirikare basanzwe barariye Eh, mugabo ngira babihenze ko baba babaheruka kera kandi batabazi Eh, basanzwe rero bakunda bikambi bameze neza bapanze ku buryo babavugutiye umuti ukwiye mushantahe eh, baratuza gaspar eh, abantu baba bamaze gufatwa bafashwe muri abo bavuga ko batumwa n'abandi Eh, gushika ubuye igitigiri ifata kibanza eh, hafashwe abashika mirongo ibiri n'umwe aho hari mu masaha ya saa sita hashobora kuba hafashwe abandi cane nyuma sindakironka cumi na babiri bapfuye hamwe n'imboho n'amasaso menshi bari bafise yafashwe Eh, ndumva ikihutirwa mu soda Eh, ntico tubaza n'ingoga tubanza gukiza tuza hasha umwansi akabanza eh, agahe eh, akari kamanyama agahera mugabo ndazi yuko bariko ko hariho abafashwe hariho inzego zijejwe gutohoza neza kubata ikihuta kandi noneho ikimeze neza ni uko hariho abafashwe ibyo ari byo byose bazobivuga kandi icegeranya kizotangwa umutekano wifashe gute muri iki gihe Eh, muri kino gihe eh, amasase yumvikana make make kure ni ukuvuga aba- abashoboye eh, gu- kurusimba eh, bagiye basubira muri mu misozi ihanamiye bakeyi twibaza kuko twumvise igitigiri cy'abo bateye bavuga yuko ari hafi mirongo itanu Eh, nibaza ko eh, boba ari abanyuma bariko barasubira inyuma bi- bahunga biruka ariko baratubwira eh, niyo masasu rumwe bumvikana hasi Eh, baratuza gaspar umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi turasubira kubatera kamo mutubwire amakuru ukuntu azoba ariko agenda mu masaha ari imbere murakoze cyane gose Cyane rwose nguma nuguruye umurongo kandi nico ninjerwe ndabayagira nta kibazo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuve mu burundi tuje mu rwanda aho kuri uyu wa gatanu abagize inama nshingamateka amashami yose batanguye ingendo mu banyagihugu zo kubasobanurira bimwe mu byandi- byahindutse mu ngingo z'ibwirizwa shingiro zahinduwe ni mu gihe hasigaye igihe gito ngo abanyarwanda binjire mu matora ya referendum igenewe guhindura ibwirizwa shingiro umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa yakurikiye izo ngendo mu ntara yo mu bumanuko mu karere ka kamonyi aravuga uko abanyagihugu batarasobanukirwa n'iby'ibwirizwa shingiro aho ijwi rya amerika yageze mu majyepfo y'u rwanda akarere ka kamonyi hari hateranirijwe imirenge ya ngamba na rukoma kuhagera abaturage nubwo batari bose ariko bageragezaga kumvisha icyabateranije hano kuri kamarumaka yacu tuzayitora tuzakenyerana bari bategereje kumva icyo abadepite babasobanurira ku mpinduka zabaye ku itegeko nshinga basabye ko rihinduka kubera perezida kagame bakomeza ategeke abadepite bataraza twabanje kuganira na bamwe batubwiye uko bamenye referandumu bagiye gutorera mu bya vuba twebwe n'abayobozi b'imidugudu nabo badusobanuriye bati muzaze mu nama tuzashyikire umukuru wacu noneho ku cumi umunani batwigishe ukuntu tuzatora tugirwa n'abayobozi bacu bagenda babitucengezamo kandi urumva yuko udakoze icyo gikorwa
abashyushya rugamba bategura abaturage kuri gahunda ibahuriza hamwe bari aho ijambo riribanda kuri tora kagame
urasobanutse kandi urashoboye ariko abasabwa kugendera kuri uwo murongo bifuzwa n'ubutegetsi bari igice kimwe bwanetsiyene muvunyi uyobora umurenge wa rukoma yabanje gutanga amabwiriza ku bari aho hari umusore wari urimo adufasha kumenyera indamukanyo igasubizwa n'abamama bari hano imbere gusa abandi bose bakigira indeberezi hano nta ndeberezi dushaka murankurikira ibyo tuvuga ni bimwe niba ari ukuramukanya turaramukanya nta n'umwe utazi uko basubiza ariko muze kudufasha muturinde abantu bakomeza bafashe mu mifuka sibyo hey, twese icyatuzanye ni kimwe ariko tunagerageze dufatikanye so, turizera ko turimo kubabwira nk'abantu bakuru nta mpamvu tuza kubisubiramo kenshi nk'aho muri abana batumva icyo dushaka niba benshi muri bo bemera kandi bazirikana ikibazindura ko ari ugusobanukirwa byimazeyo itegeko nshinga bakazatora bazi icyo bakora kuki batari mu mujyi umwe w'ibyishimo abo twabajije ngo bari babwiriwe baje kwakira abashyitsi mu gitondo kuri gahunda yari iteganijwe nyuma ya saa sita
byagenze bite se
batubwiye ngo tu- ngo tuze kare saa tanu noneho rero turategereje gusa nawe ahantu wageze muri rugo se wasabwe bababwiye ko muje gukora iki se
batubwiye ko tuje mu nama inama igamije iki imana igamije itora rya- ry'iterambere niko baraye baduhaye amategeko sambi nari ndi hano ahubwo inzara yambuniye umuheto neza ku mugaragaro aho abadepite baziye ku masaha ya saa cyenda nyuma yo kwibukiranya impamvu ibagenza basobanuye zimwe mu ngingo zahindutse mu itegeko nshinga u rwanda rugenderaho bahereye ku ngingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga bavuga ko rubanda rwari rufiteho amatsiko depite devot uwamariye wageze kuri uwo mwanya ku iturufu ry'umugore uhagarariye abandi mu ntara y'amajyaruguru yabwiye abanyakamonyi ko manda y'imyaka irindwi ku mwanya wa perezida wa repubulika yagiye ku myaka itanu yamaze impungenge abanyakamonyi ko iyi ngingo ishimangirwa n'ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri mu itegeko nshinga rivuguruye iteganya inzibacyuho y'imyaka irindwi kuri perezida wa repubulika hakabona gukurikiraho manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa inshuro imwe byose ariko abisegurira ku gihe perezida kagame yakwemera kwiyamamaza iyi ni ingingo depite uwamariya yatinzeho kurusha izindi asobanura yasobanuye kandi ko mu irangashingiro hongeyemo ububasha bw'abanyarwanda mu kwishakaho ibisubizo no kwifatira ibyemezo ndetse n'icyubahiro cy'abakurambere babaye intwari depite uwamariya yabwiye abo mu mirenge ya ngamba na rukoma ko ingingo ya mirongo cyenda na gatanu y'itegeko nshinga yagabanije amategeko ngengamwe ya gera asanzwe hagamijwe ko bitazaba ngombwa kongera kuvugurura itegeko nshinga mu bya vuba kwari ukugaragariza abaturage ko ibyo batumye abadepite babyubahirije ariko ari no kubakangurira gutora madame cecile murumuna wabo ni depite ku iturufu y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi gukina umupira ntimubizi abana baterana agapira mwadutereye umupira ubu icyo dukoze turawubashubije umunsi wa referanse umuriro inzitizi mwadusabye kuvanaho ubu ziri mu nyandiko gusa kugira ngo zibe inzitizi zivuyeho zitazanavaho mwadutumye kwandika twandika neza ntimuzadutenguhe abaturage bafashe ijambo mu ruhame bakanguriye bagenzi babo bidasubirwaho kuzatora yego muri referandumu ariko se bamwe mu bakangurirwa kujya muri uwo murongo babifiteho bumenyi iki mu ngingo eshanu abadepite basobanuye twabajije bamwe izabasigaye mu ntekerezo ejo umuntu waza akagutungura akavuga ati wari uri mu nama wasigaranye iki wa- mu ngingo zirenze icumi icyo nishimiye ni itariki yo gutora ndari nishimiye cyane rwose ni murakoze wowe hariyo wasigaranye ingingo iriya cumi na rimwe yavugaga iki Mm, icyo yavugaga ni ukuba twebwe mm, ndumva ya- ya- ya- yahindura iriya ntegeko nshinga y'ijana eh, y- y- eh, ya cumi ya cumi na si- eh, y'ijana na cumi na rimwe nicyo natekerejeho cyo kuba ibyo byose bishobora kujya mu bikorwa mu ngingo ba- basobanuriye bavuguruye hari izo wibuka ijana na cumi na rimwe bayivuguruye bate bayivuguruye nyine tuzamutora hari izo usigaranye mu zo bavuze ntazo none ubwo uzatora ute uzatora uko wanyigishije bakwigishije ko uzatora gute ko tuzatora itariki ya cumi n'abari iya cumi n'umunani mugatora iki tugatora abadepite biteganijwe ko izi ngendo z'abadepite mu baturage hirya no hino mu gihugu basobanura abaturage zimwe mu ngingo z'ingenzi zavuguruwe mu itegeko nshinga ryo mu bihumbi bibiri na gatatu zizarangira ku itariki ya cumi na gatandatu z'uku kwezi kabagira ubusa ijwi ry'amerika ikamuye mu majyepfo y'u rwanda radiyo ijwi rya amerika i washington dc inama igiriya mirongo ibiri na rimwe ku ihindagurika ry'ibihe irabandanya mu gihugu cy'ubufaransa amasezerano agenewe guhangana n'ihindagurika ry'ibihe yari yitezwe kuri uno wa gatanu ntiyashoboye kuboneka impare hagati y'ibihugu bikenye n'ibitunze ziracari nyinshi na cyane cyane ku kibazo c'ingene ibihugu bitunze byofasha ibikenye mu guhangana n'ihindagurika ry'ibihe nivyo mm, mugenzi wacu diane ninahazwe adushikiriza ari pari ikibazo nyamukuru gisa nk'ikiriko kiratevya mu masezerano ca mbere ni uko ibihugu vyose bitarumvikana niba ayo masezerano yoba amasezerano asanzwe canke akaba amasezerano ashingiye ku mategeko ruhasha aha n'ibihugu vyashizeko umukono ntibiyakurikize bimwe mu bihugu vyaba bishaka amasezerano adafatiye ku mategeko hoba harimwo igihugu c'ubushinwa cagirizwa kuba kirungika ivyuka vyinshi mu kirere kubera amahinguriro naho biri uko ico gihugu gisa n'icateye intambwe kuko ciyemereye ko kigiye kugabanya ama amahinguriro atarijukira amasoko ntanganguvu atonona ibidukikije naho kitavuga ryari uwo mugambi uzogira mu ngiro ahandi hacibonekeza amatati ni ku kibazo c'uburyo bimwe mu bihugu bitunze bibandanya binana mu kuvuga ko ikigega kirinda kujamo amafaranga agera ku mamiliyaridi ijana y'amadolari y'abanyamerika ku mwaka ku mwaka cokwega ababishoboye nticege ibihugu vyagirizwa kuba vyarononye ibirere cane ni mu gihe uyundi mugwi urimwo ibihugu bikenye n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere nka brezil Brazil na Afrika y'Epfo bishaka ko hoba ugutandukanya kuwoterera muri ico kigega bivanye n'akahise kiwe mu kurungika ivyuka mu kirere bivuye ku mahinguriro naho biruko ibihugu vyari bimaze iminsi binana ku rugero rwo kugabanura ivyuka birungikwa mu kirere vyagondojwe vyemera ko amasezerano yoboneka yose uko yoba ameze yokwerekana mu ngingo zayo ingene ibihugu vyogabanura ivyuka ku buryo ubushuhe bwoja musi y'amadogre Celsius abiri ni mu gihe mu mashirahamwe yigenga abarenga bari baje bizeye ko haboneka amasezerano atuma ubushuhe butaja hejuru ya dogere celsius imwe n'ibice bitanu atayi babs atwara ishami ry'urunani ruhurikiyemwo amashirahamwe nyafurika yiyemeje guharanira ubutungane bw'ibidukikije pakca mu gihugu ca nigeria arashima iyo ngingo ariko akanamenyesha ko atakinini bizeye kuri uko gusubiza inyuma isango ryari ryitezwe ko amasezerano ajanye n'ibidukikije ndababaye cyane ko amasezerano adashobora kuboneka ku mwanya yari yitezwe ko n'ayazoboneka nta byinshi tuyizeye ko azoba ku bwanje ari amasezerano ahushanye n'ibyo afurika yaje ngaho ipara irondera azoba ari amasezerano atahuriye n'amajambo y'ivyizere abakuru b'ibihugu bashikirije mu ntango z'ibiganiro berekana ko ino nama yotorera inyishu ikibazo c'indagurika ry'ibihe nibitera soni kubona hari ibihugu bikiriko vyanka gufasha afurika guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kandi ari vyo vyariteye biteye ejo mfata ko kuno munsi wa gatanu ariho inama iheze kandi birababaje ko yitwa ngo iraheze ataco barashika ko kuko integuro y'amasezerano ikirimwo ingingo nyinshi zitarakemurwa si ubwa mbere muri kahise kano manama mpuzamakungu kwindagurika ry'ibihe isango ryo kurongera ko amasezerano ryigizwe inyuma kwera kutaba baradadanura ibibazo bitandukanye umushikiranganji ajeje imigenderanire y'ubufaransa n'ayandi makungu laurent fabius akabandanya ahumuriza kuganiriza mu kuvuga ko amasezerano yumvikanywe ko na bose azoba yabonetse kuri wa gatandatu mu gatondo agaheza agashirwa ko umukono ku muhingamo mu mashirahamwe yigenga agashavukaraniga ndetse bamwe muri bo bakagira bati nduguruye twamugina tuzovyemera tubibonye ndugaye twamugina biruko mu gihe inama itegekanije guhera kuri uno wa gatandatu ipari mu bufaransa diane ninahazwe ijwi rya amerika urakoze diane imbere ko dusezerana tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye umuvugizi w'isirikare cy'u Burundi Colonel Gaspar Batuza avuga ko abantu bitwaje ibigwanisho 12 barimo bateye amakamba abiri ya gisirikare ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura mu masaha ya kare y'ino munsi wa gatanu bishwe igihe abasirikare ba leta batana mu mitwe n'abagize ivyo bitero twababwiye ko abasivili indwi bishwe uno munsi wa gatanu mu gitero c'umwihevye mu gice cy'igihugu ca Cameroon aho abagwanyi b'umugwi Boko Haram bakorera inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu aha niyo bigarukiye tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu karara arimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe nanjye vide niyo ngabo tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mugire ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.